never left, guys. It's your favorite baby girl, your one and only baby girl, Steffi's Corner. Yeah, my people, I am back again with another Ogbonge, Ogbonge, Ogbonge gist. Yes, my people, this one loud, oh, hey my people, make una gather make una gather where my gist partners dey where my amebo people. make una come o oh, anoda one don show so guys my people, na about regina daniels the billionaire wife and the rumour mrs kayamata <laughs> yes so na so i dey call her because na she be the one and only the only one kayamata seller wey i know so guys this news hot to regina daniels come out for social media Talk say she never ever use kayamata for jeruma una know say lately uh woko moroccan wife e don divorce him. yes so people come they talk say na kayamata dey work say regina daniels dey use kaya kayamata na regina daniels come write to clear the air she come say i have and will never use any kaya kayamata product she say she has never and will never use any kaya kayamata product for those of una wey dey say na kaya kayamata product na im regina use she don tell una say na lie o oh. so jeruma come talk say uh, because uh, regina talks, say jeruma they use every opportunity to shit to create content now jeruma can't reply come say are you serious right now so why did you also tell the world the price <laughs> ha na wow she also tell the world the price yes a whooping 10 million naira you must be joking gina jeruma and gina were friends for a year before jeruma paid regina 10 whooping million naira just for the purpose of visibility and reaching more audience since Gina was in the spotlight for marrying a much older man. When I understand what him and Jeruma they talk, uh, Regina say Jeruma pay her 10 million naira so that she go help advertise the product. Say she never ever use the product. Now in jeruma still dey tok say you gave my baby 1k dollars i gave your mom 1 million naira on her birthday i bought you your headphone 120 i paid dinner so jeruma just they talk a lot of expenses where she don't make for regina and regina family you know no be say you know as friend now. if you be friend now, do me i do you one person no go dey spend the other go just dey collect you know na if you spend for me i spend for you if you spend for me i spend for you so guys na im be the thing o regina um, ma i don't even forget her name again regina daniels yes my people so na him be the gist this gist e really loud no be small she come say today i will post na jeruma na in the talk so say today i will post all and every single video of you that i have been keeping as content to be posted gradually i will post everything today so that tomorrow you will not come and say jeruma is using you your every single uh, opportunity to create content yes my people so na so the thing they play this their matter no be here because regina daniels na follow announce this thing see when she collect the chocolate the chocolate na dem know whose chocolate <laughs> be dat me i no know for them. you know she dey very excited she advertise the product she tell the whole world about this product you know say they e work say me then go try am see how she they happy say at least she go use am for her baby you understand that kind of a thing na im be say na no leave no transfer if she use am for the baby you know say you know wetin e be na yes na no leave no transfer and now this problem come come between both of them. so my pipo wetin una think una think say regina really use this thing or e no use am because me right now I just they confused. So a lot of people just they talk a lot of things about both of them. Say, how we go They careful oh, about this social media say this social media now wash you oh, all now wash Not be everything wey dey come talk for social media you go believe shey now they understand Not be everything wey they eh, post for for social media Now im we go believe Show now understand my people. so a lot of people just they come they come they come but regina talks. say she she never ever used that product and she no go ever use that jeruma product say jeruma paid her money to advertise so that people go know say such thing. They exist <laughs> i just wonder this one shock me sha i no just know who to believe Not to believe the jeruma or not to believe di eh, regina daniels i no just know who to believe among both of them because we know they. there we no know waiting conspire we no know as e take happen between the both of them. you understand so to believe one person now you feel they wrong you believe the other one also you feel they wrong because we no know exactly waiting soap and waiting they happen between the both of them. yeah my people. so guys now so now the news i say make i come bring for now be this about Regina and Jeruma with their quarry quarry up and down. Kaya Kayamata say, mata no say. So people just they talk a lot of things, a lot, a lot of things. <laughs> Some people say Jeruma and Bob are related, honestly. Hmm. Some people they like say people can't decide the Regina or say Regina they talk truth, say na Jeruma can't be the liar. No, no, for them, when I then get their mouth, now then they talk all this one talking taking note of what they do for people sha even put am um, into writing hmm. now wow yeah, eh, this one not before my mouth when i go hear am some our people they matter they hurt they hurt but i pray may god just give them wisdom to settle all this thing because quarrel no good so my beautiful people hope you guys enjoyed watching I make i know what you wanna think about this kaya matter stuff and also make i know wetin una think about who really they guilty now who use who really dey lie or who they talk through for this matter yeah my people so guys if you know you enjoy watching this video don't forget to share my video subscribe to my channel if you have not yet done that okay and give this video a thumbs up give them thumbs up thumbs up thumbs up yeah and leave your comment for me down below in the comment section so that i will know your own opinion okay what you think about both of them and for people they use kaya mata <laughs> yes so my people for me i no believe in kaya mata sha but you e get people who believe in, in kaya mata and those people they like see the thing they work for them so my people i will leave on here see you in my next video bye